blessing ceo don enter very dark man wahala o with this breast enlargement pill wey she dey advertise on top her instagram people no even let her finish her advert <laughs> They don start to dey to dey show her pepper for comment section somebody say e no dey work i don take am three bottles e no dey work another person go go put the face of a very dark man <laughs> hey later sha very dark man respond to am o i go show una the video okay make we dey go another person drop message for am say make una no dey deceive people with all this influencing during your liposuction journey you talk say you add something on top your boobs now you come dey advertise product for us <laughs> I she still respond to the person o they curse the person awa ah, o another person tell and say nothing firm here wear singlet only make i confirm something <laughs> people not just get Georgia. this one say you are very dark man go enter the same trouser <laughs> abeg dat man don't answer am another person say boob supplement care wahala no they finish I make a show now wetin very dark man come talk on top of all these adverts. Way blessing ceo they do He answer am o e give am what to. make i play that one for now. make una see and the comment section of that one nko hey people no get joy ooo. five and six. So before you buy this product, even though she tells you the product doesn't have that number, before you buy am, make sure say you look the product, ask the people where they do am for now that number. Again, you don't say this product wey she dey advertise to una now, na wetin dey drink. No be say you no go when I know you drink, when I go straight, Don't knock your intestine, when don knack your kidney problem, your eye don clear, go chop you from the inside. So better ask the right question. She be fast she doesn't, don't worry, it is not like approved. A lot of them But right approval, not that they even know them. Or they go approve one product, they'll call you the same number for all the products. Do you understand? So ask the right question. This is a pill, this one will be body lotion before you buy. And again, like I said, let's see you no claimers, when no be our own. Since then, I don't see truth, nothing their mouths again. Be careful. So that you not go and learn. And you go learn in the hard ways. You don't go like me. I don't go do go fund me for you. <laughs> I don't tell you. I don't go do. And meanwhile, all these vendors So If you get problem with your product, go meet them. They don't go answer you. Or they will even threaten you, so they will arrest you. Or they'll send you later. So you better be careful. Again, two reasons why you should be careful. Because I'm the CEO, the advertiser. Be careful. Be careful. She don't like it. Come like this. Okay? You might You might learn if you have a learning program start. e no like sha but the people for <laughs> under im comment section eh hey that one somebody say he's under the tongue hmm lie she change am she don comot am for a month but that bottle is empty na or is it that i'm not seeing very well i can see that pill under the water that is under her tongue na wow People, people, sha she drink am she drink am but we gatz be careful make i read another comment for una make una see somebody else said she has been trying to get your at ten tion for a very long time and true true this video wey she do she really get your at ten tion because <laughs> hey many dark man don come out do this video to respond to am another person say man can i give you visa to my village He gets one man wey they there <laughs> in fact this guy they they try they call out everybody where they e call out the e no dey fear In come say that pure water get nafdac number so I mean the pure water wey very dark man dey drink abi <laughs> you suppose get that dark number na. the truth be say all of us gats dey very careful out there somebody said you don buy job na wetin she dey wait for since be this you finally answer her i don't grab my popcorn oh, don't start true true she be the wait make making respond to her sis because if very dark man respond to you na see advert okay so more people don't see the thing but now people will get sense do the right thing but my advice be say any product where you won't use any product at all you won't use make could just they, care careful out there because a lot of people they do a lot of things or oh, just to make money and do not really care about your health or the implication of the product where you dey buy their own na be say make them sell make them get customer so now you go see, take your hand give yourself sense for any product at all where you wan patronize whether you know the person no, I be no know the person whether an influencer Now the advertiser more. you just need to be very careful and then do your own due diligence check the product well well check the NAVDAC number before you you take am i don get experience before where i know somebody wey i know wey e dey very very close to me wey drink product wey e no get nafdac number the person nearly come the person nearly kpai o come see reaction on top the person face na the person face the product attack eh e wan nearly damage am affect the person eye this thing wey i dey tell una now e don happen e don reach up to four years now but up till now the person still dey get the pains e still dey get the feelings okay of the fake product wey im drink and na drug so this thing wey very dark man dey talk na true so before you take anything wey go insert inside your body wey go drink enter inside your system ah you gats to be very very careful and do your own due diligence very check very well before you swallow because once you swallow ah na your intestine o oh, your liver your kidney na anything go just go inside go do any any else. scatter that place for you before you know it, they happen so many people don't buy because of say they drink you know products wey know they healthy so many people don't go through that way so anybody they advertise product for you not just use sentiment say eh i know the person i like the person the person skin fine because some of these products when they sef they advertise some of them no They use the product some of them just they advertise the product maybe say now business Now for them now business that they do they know they use the product. So before you go go go now, go say, eh, I know the person, I like the person, I'm an influencer, I like the influencer, make I go patronize the influencer. Also think about your own health. Also think about wetin will be the implication of this thing if the products no, you know, you know be good product or if the product na product if fit spoil something for your body or if the product na something if it affect you so i really like the work Way very dark man they do and as people they come outside they support the work when they do Mok will also try amplifying voice yes amplifying voice because in they teach us something in a local way Where we be say we fit to know they understand and before we fit to know they see and that way very dark man they localize information so that a, a layman fits you know hear what's in the talk understand what's in the talk and fit make the right decision by himself because not be every time now you know you go dey there doctor go dey there to advise you or you you go uh, what's it called you go you go know the right thing to do but as in they amplify the voice look we also help them, make you the make you the loud so that other people sef go they learn because this matter hmm, e critical it critical and it very very important and as per say na uh, somebody go feel drink inside im body ah we need to be careful we need to be very very careful on top the matter okay all right now i go leave una from okay now abeg make you try make you try like this video and subscribe to this channel i go dey bring una more update as e dey hot as it dey happen for the world of the internet i go dey bring and come for una okay timely abeg make una try subscribe to the channel we gonna talk later thank you